murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi mwongeye kwirirwa neza ni thomas kamirindi wongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda naho mu burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu burundi nyine abashinzwe umutekano basatse ingo z'uwahoze ari minisitiri w'intebe alain guillaume bunyoni bishobora kubamo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya cyangwa naho ugasanga ni ibihangange biriko bipfa ubutegetsi uyu ni umunyamategeko metre diodone bashirahishize muri sudani imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'umutwe witwara gisirikare imaze guhitana abasivile bagera ku ijana abantu bitwaje imbunda bishe abaturage barenga mirongo itatu mu majyaruguru ya nigeria muri nigeria kandi abakozi bo ku bibuga by'indege bahagaritse akazi bajya mu myigaragambyo muze rero ku ntimutangwe n'aya makuru nako amakuru arambuye nyine mu kanya gato cyane nari maze kubibabwira mu ngingo z'ingenzi amakuru yo muri nigeria ni uko abantu bitwaje imbunda bishe abaturage mirongo itatu na batatu mu majyaruguru y'igihugu ni inkuru twateguriwe na oriyani itangishaka ababibonye bavuga ko abantu bari bitwaje ibigwanisho bikomakomeye bateye ikigwati cya runji mu gacimbiri ka zongan kataf igihe abanyagihugu bari baryamye batangura kurasa abo bantu baciye baturira icyo kigwati imbere y'uko abajejwe umutekano bashika gutabara umwe mu bategetsi yatangaje ko igitigiri cy'abasize ubuzima muri leta ya kaduna kimaze gushika kuri mirongo itatu na batatu mu gihe amazu arenga kuri mirongo ine yaturiwe francis sani umuyobozi w'ako gacimbiri yavuze ko abitavye imana bamaze gufubwa mu gihe abarusinzye ku icumu bariko baravugwa nta mugwi uratangaza ko ariwe wakoze ico gitero ariko abanyagihugu bavuga ko abagizi ba nabi bitwaje ibigwanisho bazwi nk'ababandi ari bo bodomwa ku rutoki abo babandi nibo baheruka gukora igitero nk'ico haciye iminsi itatu aho bagandaguye abantu umunani mu kigwati kiri hafi yaho buramatari wa kaduna nasir el rufai yavuze ko icyo gitero kitagira insiguro kandi kidashobora kwemerwa umuvugizi w'igipolisi muhamed jarige yabwiye ijwi rya amerika ko abategetsi bariko barakora amatohoza ariko ntiyatomoye urugero rw'ivyononekaye tugume muri nigeria abagenzi ibihumbi baheze ku bibuga by'indege uyu munsi ku wa mbere impamvu ni ukubera ko abakozi babyo batangiye imyigaragambyo y'iminsi ibiri barasaba gufatwa neza fideli niyonga baratubwira ibindi iyo ngingo yo guhagarika imirimo yabo yatanguye yatumye uruja n'uruza rw'indege ruhagarikwa mu gihe abakora mu gisata c'indege bazibiye amayira agana ku bibuga vy'indege bikomakomeye mu gisagara ca Lagos n'umugwa mukuru wa politiki Abuja kugarariza akazi biraba kenshi mu gisata c'indege zitwara abantu n'ibintu muri Nigeria abakozi bavuga ko bafashwe nabi ni mu gihe amashirahamwe y'indege zitwara abantu n'ibintu ahanganye n'ibibazo bijanye n'ibura ry'ibitoro hamwe no gukorera ku ruhombo bubaye bugira kabiri haba ihagarikwa ry'akazi ku bakozi bo ku bibuga vy'indege muri uyu mwaka ingingo y'uyu munsi yo guhagarika akazi ku wa mbere ifashwe inyuma y'utwigoro tw'abajejwe amategeko agenga indege zitwara abantu n'ibintu bananiwe guhoyahoya abakozi mu gisagara ca abuja abategetsi bajejwe indege zitwara abantu n'ibintu bahanuye abagira ingendo gutegekanya iyindi migambi kugira baronke indege zibatwara urunani rw'abakozi bo ku bibuga vy'indege rwamenyesheje ko ikiringo co kugarariza akazi gishobora kongerezwa mu gihe abategetsi batoshira mu ngiro ivyo abakozi basaba radiyo ijwi ry'amerika noneho tujye muri sudani imirwano hagati y'abasirikare ba leta n'umutwe witwara gisirikare imaze guhitana abasivili mirongo cyenda na barindwi nibyo oriyani itangisha akatubwira iyo ngwano yabaye ku munsi wa gatandatu hagati y'inteko za leta zirongowe n'umukuru w'intwazangabo general abdel fatah burhan hamwe n'abagwanyi b'umugwi wiyise rapid support forces urongowe na general mohamed hamdan dagalo abo basirikare babiri barakoranye muri kudeta yo mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe yakuyeho leta mfatakibanza yari yashyizweho mu ntumbero yo kugarukana intwaro ya demokarasi muri icyo gihugu ikinyamakuru reuters gitangaza ko abantu amajana atatu na mirongo itandatu na batanu bamaze gukomereka muri iyo ntambara ariko ibindi binyamakuru byo bivuga ko abakomeretse bamaze gushika ku majana atandatu umuvugizi w'umunyamabanga mukuru wa onu yasohoye itangazo rivuga ko umunyamabanga mukuru waryo antonius guterres yanebaguye bikomeye ubwicanyi burimwo ubwakorewe abakozi batatu bakorera ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu pam bijejwe ikigega cy'imfungurwa mu buraruko bwa darfur iryo tangazo rya onu rivuga kandi ko guterres asaba impande zose guhagarika intambara buno nyene
radiyo ijwi ry'amerika muri senegal abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku cyumweru bibumbiye hamwe mu rugaga rugamije kurwanya manda ya gatatu ya perezida Macky Sall inkuru mugezwaho na fideli niyongabo
amezi icumi imbere y'amatora y'umukuru w'igihugu ubwo runani mu itangazo rwasaviye perezida Sall kubahiriza ibwirizwa nshingiro no kwirinda gusubira kwitoza mu kiringo kigira gatatu ruvuga ko giciye ku biri n'amategeko Macky Sall ari ku butegetsi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ntaratangaza neza imigambi yiwe yamara yariyamirije ibivugwa ko asubiye kwitoza byaba biciye ku biri n'ibwirizwa shingiro Mamadou Mbodj ayoboye urunani Mouvement des Forces Vives du Senegal F24 yatangaje ko urwo runani ruzogwanya rwivuye inyuma imigambi ya leta ihari muri Senegal yo kwigungira kw'amategeko yavuze ko ingingo ya mbere bazofata ari uguhamagarira abanyasenegal guhagurukira icyarimwe mu kurwanya ikiringo ca gatatu ca perezida Sall kitazoba cubahirije ibwirizwa nshingiro Usman Sonko umunyapolitiki akomeye atavuga rumwe na leta ari mu banyapolitike batavuga rumwe na leta bitavye igikorwa co gutanguza urunani Mouvement des Forces Vives du Senegal F24 urwo runani rusaba ko abapfunzwe ku mvo za politiki barekugwa icuka kibi gikomeye kimaze indwi zitari nke cibonekeza mu gihugu Osman Sonko n'abamushigikiye bagiriza leta ya Senegal kuri ikoresha inzego z'ubutungane kugira imubuze guhiganwa mu matora ategekanijwe kuba mu mwaka uza
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga bo mu bihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi ibyo bita g7 kuri uyu wa mbere bashimangiye ko bashyigikiye ukraine mu ntambara uburusiya bwayigabyeho biyemeje kandi guhuza kongera no gushyira mu bikorwa ibihano bafatira uburusiya ibindi na jeffrey mutagoma inama y'abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi ibera mu buyapani yashimangiye ko uburusiya bugomba gukura ingabo zabwo n'ibikoresho byazo muri ukraine vuba na bwangu kandi nta mananiza ibyo bikubiye mu itangazo ryasohowe na minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'ubuyapani minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubuyapani hayashi yoshimasa yavugiye mu nama yaganiraga ku kibazo cy'intambara uburusiya bwashoye kuri ukraine ko kuvuga rumwe no guhuza kw'ibihugu mu gushyira mu bikorwa ibihano bifatirwa uburusiya ari ngombwa nyuma y'uko perezida vladimir putin w'uburusiya atangaje mu kwezi gushize ko igihugu cye kizakoresha intwaro za kirimbuzi muri belarusiya kuri uyu wa mbere abaminisitiri b'ibihugu birindwi bikize kurusha ibindi ku isi bamaganye iyo mvugo bashimangira ko imvugo mpubutsi y'uburusiya ku byerekeye ikoreshwa ry'intwaro za kirimbuzi itakwihanganirwa uburusiya bwahoze ari kimwe mu itsinda ry'ibihugu umunani bikize kurusha ibindi ku isi ariko bwirukanywe muri iryo tsinda kubera ko bwigaruriye umwigimbakirwa wa krimeya mu bihumbi bibiri na cumi na kane umuyobozi mukuru muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya amerika yavuze ko ibyo bihugu bihuriye ku kuvugana n'ubushinwa mu rwego rwo kwemeza ko rwubahiriza ibyo rwasezeranije iryo tsinda n'isi muri rusange ko budafite gahunda yo guha uburusiya intwaro muri iyi ntambara
ayo rero yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi nshimiye bagenzi bacu bagenzi bacu bayatugejejeho ni kuri radiyo yanyu ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni mudusange no kuri interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com kuri youtube na facebook voa radiyo yacu mu kanya gato ni amakuru y'ibiyaga bigari aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu burundi polisi n'ibiro by'iperereza bazindutse basaka ingo z'uwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume bunyoni mu murwa mukuru w'ubukungu bujumbura no mu ntara ya rutana eloge wirika neza yakurikiranye iyi nkuru arayiduha ku buryo burambuye kuva mu gatuturuko kuri uyu wa mbere abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi arenga iyo bunyoni ruri ku musozi wa rongero muri komine n'intara ya rutana mu mpanuka bushira ubuseruko bw'uburundi nk'uko abahabara babibwira ijwi ry'amerika igihe cy'isaha imwe y'agatondo haciye haza utwara iperereza mu ntara ya Rutana ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine baherekejwe n'umuhopeji n'abandi bapolisi benshi niko bavyiboneye batubariye no kuwundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara ca Bujumbura vyaruko nyene uri muri karitsiye ya Gasekebuye mu manuko bwungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura abapolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganijwe rya Amerika amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru vy'iperereza mu baje gusaka twabonyemo abantu bambaye kositime bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza niko babibonye bongeye ko none amategeko akurikijwe hari icononywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarwa mu gasekebuye ni igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi ni kumwe mu ntwazangabo zegereye umushikiranganji ajejwe umutekano yabwijwe rya amerika mu rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa rongero mu kibanza kinini cane kirimwo n'ibibuga vy'inkino kiretse imfunguruzo zo ku muryango mukuru w'urwinjiriro zifiswe n'umwana umwigeme hakora nta rundi rufunguruzo na rumwe abapolisi basanzeho igihe bashaka kugurura inzugi umushikirizamanza kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ko izo nzugi zibomorwa umutahe utegeka isakwa ry'amazu wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'uburundi wasohowe mu ijoro ryo kuri w'imana nk'uko amasoko yacu yabitubwiye silvestre nyandwi yawusohoye yanditse impamvu ivuga ko muri ayo mazu hakekwa kuba harimwo ibifovya vy'amafaranga menshi muri iyi minsi harikeka umuntu yoba afise amamiliyaridi mirongo ibiri mu nzu iwe wenyene ni kumwe mu begereye ibiro vy'umukuru w'igihugu washikiriza ibijanye n'ababika amafaranga mu mazu na perezida evariste ndayishimiye amaze iminsi avyijogota mu kwezi kwa gatatu guheze yagabishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'uburundi bagasigara muri kabaza aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshingamateka na nkenguzamateka biri hamwe kubera gusa ibihera abantu bagiye bakavagura ahantu badashikaniza barabirunda mu nzu iwabo umunsi mwasanze ibyo bihera nabigize ibipapuro niho muzovyemera nzabigira ibipapuro yajane muri banki ya kirikare banki kuko umunsi n'isaha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usanga ibihera n'ibipapuro canke ngira umusako ijwi rya amerika ryashatse kumenya niba iri sakwa ryofatwa nko guhagurukira abarya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu burundi nk'uko perezida ndayishimiye yaziyemeje yakija ku butegetsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri maze rihamagara umunyamategeko Dieudonne Bashiraho ishize akurikirana ibibazo by'Uburundi kuva kiri mu nani z'abanyeshure muri kaminuza bishobora kubamwo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni ibihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kurwanya ba kaboko koko birimo mu burundi abantu bari muri politike babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse metre bashiraho ishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiriza amategeko kuri bose amakuru ijwi rya amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza ni uko igihe igipolisi n'abakozi b'igendereza baja mu gasekebuye ka bujumbura arenga iyo bunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yatwemereye ivy'amasoko yacu yemeza ko ku rugo iwe hasigaye amucungera imparurwa ni bake cyane sinokubwira igitigiri cyabo kandi bisa n'uko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyo asohotse ntibamenya ngo aroyaha canke vyagenze gute mu ntango z'ukwa cenda ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshingamateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka umushikiranganji wa mbere arenga iyome bunyoni bari bamaranye imyaka ibiri amusubiriza gervain de la kobuca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikiranganji bw'umutekano ntamvo zigeze zitangwa n'ibiro vya perezida ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo z'abo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo wiwe wiwe atanga ikikanwa gishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'imana umutware wanje ari umuminisitire none ubu ni umushikiranganji wa mbere n'ibiri imbere turabyizeye yabivuze amwenyura cyane arenga iyo bunyoni niwe wenyene kugera ubu mu burundi afise ipete rya komisare de police general ringana na marashare mu gisirikare bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri ku isonga akaba ari umushikiranganji wa mbere ari mu bategetsi b'abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cane cane no mu kugendera mu miduga izinze cane ahatagera umutwe amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu abatari bake baramwiketse ko afise amasosiyete yimba ubutare muri kongo no kuba yarivye amahera menshi mu gihugu ariko kugera ubu nta rwego rw'ubutungane ruravyerekana umushikirizamanza wa kizigenza wa repubulika silvestre nyandwi ntiyitavye telefone kugira atubwire neza ivyo biba vyafashwe n'icatumye yikeka ko amazu ya bunyoni harimwo ibifovya vy'amafaranga umuvugizi wiwe agnes bangiricenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga leta zunze ubumwe za amerika zamusubije ko ibihano zamukuyeko hari mu kwa cumi na kabiri umwaka uheze ico gihugu ca mbere ca rutura cagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya agateka kazina muntu mu burundi roger wikaneza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda tugume mu burundi abagize imiryango irenga magana abiri y'ahitwa buhina ni muri zone ya kiyenze komine kanyosha mu ntara ya bujumbura baravuga ko barimo birukanwa mu masambu yabo ni inkuru ya radiyo ijwi rya amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi turayigezwaho na thierry ndayishimiye ukorera i kigali mu rwanda urumva rero hirya y'ibyo mu kw'indwi cumi na zitatu bo biyimirize kutubomorera kw'amazu tuze mu ibarabara tuyerere uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu ku mutumba kiyenzi muri komine ya kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo bagize imiryango irenga amajana abiri ikomoka ku witwa ntakarenga umworo yo ku mutumba kiyenzi muri komine ya kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanza rw'amatongo babayemwo n'uwitwa gavamahanga mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi n'indwi muri kino gihe iriko yiyamiriza ingingo sentare yo mu kabezi yaciye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri y'uko bimuka mu matongo babayemwo urumva rero hirya y'ibyo mu kw'indwi cumi na zitatu bo biyimirize kutubomorera kw'amazu tuze mu ibarabara tuyerere na ca kiringo sentare yababarira ntibariko baracubahiriza ivyo bari batubwiye ko twe tubanza kurya bitera biri muri nyatongo navyo turiko turarya nibo bariko baza bararura n'imipanga tukazugumira tukarira ubwana buza budufata buja buturirako ubu twirirwa inzara y'ibitoki umupfakazi ngaha yari yaririye agacoki hejuru kujya kumukavuga ati ndasonje byose bararura bidakomeye umuzaniranyo twarakumbagara tukavuga ati nimureke kutwononera ibintu natwe twasaba yuko ico gihe cogera tumaze kuronka natwe ahantu twikura aba banyagihugu bashobora gutakaza amahegitari atanu y'amatongo ubuserukira iyo miryango ukora amajana abiri tarsise baranyizigiye yidoga avuga ko icigwa ry'urwo rubanza ryabayemwo akarenganyo kuko sentare nkuru y'akabezi yaruciye nabi urwo rubanza rugira rutwangaye ni urubanza rwaciwe mpaga ryatapfuye ntakarenga umwobo haciye haza uwundi muntu arumenyeshwa ruvamwo impaka ivuga ngo ntakarenga umwobo aracizwe kandi atari we yaburanye none kayemwe ndituri abarundi twoba mu gihugu data tukomoka ko yahavukiye muri mirongo itatu na gatatu none ubu tuje twebwe tugire gute banegura amasentare yo mu ntara ya bujumbura ko yoba yarashizemwo ka mwana wa mama mu guca urubanza canke ko yoba yarafumbatishijwe icambere twe twaneguye ngiki ni kubera ko batatwumvirije ngo babanze twumve ko twoburana tuze kwiteri twe tunese bavuge tutwakikiza ujya mugabo kuko ndabye ndiseho intare ya kabezi niyo yatumye akajagari kose kawe kandi urwo rubanza ntirwaciye ni mu gacimbiri ngo abashingantahe mu gacimbiri babanze bagumvirize kuko igihe uri kuraburana n'umuntu ugasanga yoba kurusha uko angana nta jambo ushobora kugira usanga yageze aho kwitanga wowe ukagira atingiye kuyiregura ngaho ugasanga nta jambo ufise bivanye n'icyo aba yamaze gukora wene turire nibyo bituma umuntu arenganwa isoko ryacu ryaragerageje kurondera sentare nkuru yo mu kabezi abo nabo bakaba barishuye ko ataco bashoboye kubivuga ko kubera ko basa n'abatacizeye amasentare yo muri iyo ntara hageze aho bibaza ko imanza nk'izo zosubira kuburanishwa ku mugina umukuza w'abarundi nagomba kwandikira urwete rudusubize ku mugina twe tuburane nk'uko perezida yama abivuga ati imanza zananiranye mu masentare nizigende ku mugina zumvirizwe n'abantu bo ku masiga baba bazira ubu rero twotuma rusubira mu muryango amasura agakora kandi amasentare ntasurisha abantu amasentare niyo yamye azingamika abanyagihugu nicyo gituma abantu bagiye koma hagati aha kuri uyu wa kabiri imiryango ivuga ko iriko irangazwa mu matongo yayo yari yituye umuhuza w'abarundi uwo nawe amakuru isoko ryacu rihabwa n'aba banyagihugu yababwiye ko agiye kwiga ikibazo cabo ari kumwe n'abajejwe intwaro muri komine kanyosha isoko ry'ijwi rya amerika ryarondeye kandi umuryango wa kavamahanga uburana n'iyo miryango ivuga ko iriko iromogwa umwishura ko utavugira ku maradiyo imyaka mirongo ine n'itanu iraheze uru urubanza rw'iyi miryango yo muri komine kanyosha ruriko ruraburanywa ibice birenga mirongo icenda kw'ijana by'imanza ziri mu masentare na matati y'amatongo ibintu biruko mu gihe umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yama yidogeye ubutungane ko budakora neza harimwo no kudindiza imanza radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda thierry ndayishimiye urakoze mu burundi kandi ishyaka cnl ritavuga rumwe na guverinoma riremeza ko leta ifite umugambi wo kurihagarika burundu umuyobozi waryo depite agaton rwasa atanga urugero rw'ukuntu leta ibabuza kugira amakoraniro nk'iryari riteganijwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize agaton rwasa araganira na diane ninahazwe igikorwa twari kugikora itariki cumi na zine ku mugoroba w'itariki icumi nyuma y'isaha cumi na zibiri umuyobozi mukuru mu bushikiranganji arantelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarundikiye hanyuma ndababaza nti none ko bumviye ko hari ikosa reka ndabikosore hanyuma ndabazanire ibikosoye aranyangira kabisa iryo kosa babamenyesheje muraryemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganji bubigejeje twavuze itariki mugabo kuba tutavuze itariki nabyo nyene nabo bakurikije uko amategeko avuga mu gihe vyanditse mu itegeko yuko igikorwa kimenyesha amasaha mirongo irindwi n'abiri imbere y'uko kiba ivyo nabo nyene bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane ni uko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe sendedefuded uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganji bavuga yuko mu mezi abiri ngo seneri ngo izoba ngo itakibaho ngo izoba yayihejeje ntibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganji amasaha yari arenze yamamagaye nyuma ya saa kumi na zibiri z'umugoroba igikorwa gitekeranijwe bukeye isaha umunani cyakora uwo bwose ugeze twaciye tubandikira bukeye twaranditse ikete twarabijanye tubaha irindi sango turarindiriye nabo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'ukundi uko hari ibyo mwari muciye ku masonga mu kanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta senera uwo mugambi amakuru mubifise ko muyakurahe ibyemezo bikaba ivyara amakuru tuyakura mu makoraniro bigo barakora hirya no hino amadisikuru amajambo avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe tukabona rero kumbure n'inyifato za bamwe bamwe mu ndongozi ziteye amakenga turavye kumbure n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganji ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi akabicika ivyo vyose tubona rero bifitaniye isano rero n'ayo majambo uwo mutegetsi agenda aravuga bikadutera amakenga rero n'iyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro baheza bagaca bagira cane ivyo tubona hirya no hino vyo gufungira abantu ubusa kubarementaniriza kubomora amaperemanase n'ibindi tubona neza yuko babifise iyo bitumbera imvugo iri muri sener isa nk'iyo ume umenga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashirahamwe avuga ati hariho intambwe barabaye agaton rwasa umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politike mu vy'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru wumva ko ari imvugo nziza na bamwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'iyo gukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo ugaca ubona n'inyifato y'abatware bamwe bamwe hariya hasi yego mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryoba rihari hasi mugabo ku rubuga ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buzaba burumanije imyaka itatu uramutswa igihugu c'u Burundi ni hafi igice ca manda uh, ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere byifashe gute muri iyo myaka itatu aha turavuga ku kibazo c'ubutunzi hari imaze iminsi bivugwa na kizigenza w'ico gihugu avuga ko ata murundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze muri senere mubibona gutyo hanyuma muri ico kiringo c'imyaka itatu ho amanota angana gute muri ko muratanga ikintu twabonye ni uko umenga ubutegetsi ntibuzi iyo buriko buraja umenga ni ugutabatora nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri iki kiringo tubone yuko carangutse by'ukuri ku cyo muvuze kijyanye n'ubutunzi ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko rero dufate nk'akarorero umuntu yahembwe ibihumbi ijana by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kugira uno munsi ahembwa yo nyene nta n'amafaranga cumi bamwongeye mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri dufate nk'ikigo cy'ibiharage cyagugwa amafaranga amajana icyenda cyazimbye rwose kumbura igihumbi n'amajana abiri uyu munsi igwa bihumbi bitatu n'amajana atanu hagati y'ibihumbi bitatu n'amajana atanu n'ibihumbi bine wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ko ibihumbi ijana cyangwa ijana na mirongo ibiri wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abashijweho abeshijeho na wa mushahara kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze iyo ni imvugo novuga nti ni imvugo y'abanyepolitiki mugabo kumburiye bo babona ibyo bafise bakibaza ngo bose barabifise none ko bavanga uburundi baratunze twaba dushora ibintu bingana iki mu mahanga ariko aravuga ko Rero novuga adashigikiye aravuga ko adashigikiye cyane abaja kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho None- mm.
none ko uburundi atari zinga hari ibyo dukeneye mu mahanga nk'uko hari ibyo dukeneye twe kuba twoshora mu mahanga kugira ngo natwe turonke amafaranga yo gusuma ibyo tudashobora kuronka ngaha iwacu honorable agaton rwasamu uramutwa umugambwe senel utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi tubashimire kuri kano kanya muhaye ijwi rya amerika natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza
igira hirya ariko mata winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu Eh, yego rata uri umunyarusangicazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ari kabirasi bimuhumuruka mani shofe we ndabona ashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye Mie kwetu ni bugo.
reka da Ndiyo bugo.
wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ishami rishinzwe kurwanya ruswa muri uganda riravuga ko ryashyizeho ingamba nshyashya zo kurwanya ruswa n'inyerezwa ry'umutungo w'abaturage iri shami rya leta riravuga ko ruswa muri iki gihugu itazihanganirwa na gato perezida museveni wa uganda yahamagariye abaturage kutishora mu bikorwa bya ruswa kunyereza ibya rubanda n'ibindi bikorwa bibi ni nyuma y'aho mary goreti kitutu minisitiri ushinzwe iterambere ry'intara ya karamoja mu burasirazuba bwa uganda ashinjwe kunyereza amabati yari agenewe abazahajwe n'ibiza muri iriya ntara nyine ya karamoja abanenga ubutegetsi bwa uganda baravuga ko leta idakora ibihagije ngo ir- ngo ice ngo irandure ruswa mu gihugu ariko abashyigikiye leta bo babona ko imaze gutera intambwe muri uru rugendo avugana na mugenzi wacu peter clote wo mu ishami ry'icyongereza ry'ijwi ry'amerika umugenzuzi wa leta muri uganda betty kamya yavuze ko bafashe izindi ngamba nshya zo kurwanya ruswa ni n'ijwi rya geoffrey mutagoma
we have put in a new dimension, and that is the dimension of uh, re- recruiting the entire population.
aragira ati twashyizeho ingamba nshya zo guhamagarira abaturage bose kwinjira muri uru rugamba kubera ko dushaka ko urubu rwa rubanda ko rwaba urw'itsinda ry'abantu bake b'injijuke abakozi mu nzego runaka imiryango itegamiye kuri leta cyangwa abaterankunga
Donors, uh, development partners. That is very elated.
iyo ari intambara irwanwa na rubanda basobanukirwa ko ari bo ruswa igiraho ingaruka baba bazi ko ituma imirimo ibagenerwa ikorwa nabi iyo rero bamaze gusobanukirwa izo ngaruka mbi bahagurukira urwo rugamba Service delivery. So when people understand that corruption actually hurts them, that they are the victims of corruption, then people will join the war against corruption
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ahangaha aya makuru ahumurije ariko mbibutse ko mu burundi polisi n'ibiro by'iperereza bazindutse basaka ingo z'uwahoze ari minisitiri w'intebe alain guillaume bunyoni i bujumbura umurwa mukuru w'ubutunzi no mu ntara ya rutana mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'igihugu bashakaga amafaranga yaba atunze ari menshi ariko ayafite ku buryo bunyuranyije n'amategeko maze rero ndabashimiye cyane mwese mwese uko mungana mukomeze mugubwe na- neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika mugire umugoroba mwiza murakarama